iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa interineti mwatumvira kuri www akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwemvasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
eee ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema mu gihugu cya kenya urukiko rw'ikirenga ku wa gatanu rwatesheje agaciro ibyavuye mu matora aheruka y'umukuru w'igihugu yari yatsinzwe na uhuru kenyatta ku bwiganze bw'amajwi mirongo itanu n'ane ku ijana maze rutegeka ko ayo matora asubirwamo akimara kumva icyo cyemezo cy'urukiko perezida w'igihugu cya kenya uhuru kenyatta yatangaje ko atemeranya n'urukiko ariko avuga ko azubahiriza icyo cyemezo ku wa gatanu ushize nibwo urukiko rwanzuye ko komisiyo y'amatora itigeze yubahiriza ko uko amatora yagombaga gukorwa nk'uko itegeko nshinga ribiteganya urukiko rwahise rutegeka ko mu minsi mirongo itandatu aya matora agomba kuba yasubiwemo iki cyemezo gifashwe nyuma y'aho komisiyo y'amatora yari yemeje ko uhuru kenyatta yatsinze raila odinga ku majwi mirongo itanu ku ijana mu gihe odinga yari yagize mirongo ine n'ane odinga yahise ahakana ibyavuye mu matora avuga ko habayeho kwiba amajwi ahita anatanga ikirego mu rukiko rw'ikirenga mu rwego rwo gusobanukirwa neza ibijyanye n'icyo cyemezo ingaruka zacyo n'isomo ibindi bihugu byakuramo twatumiye inararibonye mu karere zirimo pasiteri andre niyonsaba uyu akaba atuye mu gihugu cya kenya pasiteri niyonsaba ikaze cyane mu kiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika
mwakoze cyane ndabumva neza kandi imana ibaha umugisha urakoze turi kumwe kandi n'umukambwe zenu ni cyayenzi uyu akaba inararibonye muri politike n'ubukungu bwana ni cyayenzi turi kumwe kuri telefoni kuva i toronto mu gihugu cya canada mutama ni cyayenzi mwaramutse neza kandi ikaze nawe mu kiganiro murisanga amahoro neza edi eh, je, urazi ko natiwe nacyo gituma wantumiye maze rero umpamagara umushinga ntahe yego urakoze cyane rero urakagira amahoro Ah, reka duhere kuri pasiteri niyonsaba utuye mu gihugu cya kenya iki cyemezo cyafashwe n'urukiko rw'ikirenga kigomba kuba cyaratunguye abanyakenya benshi dore ko n'abantu hirya no hino ku isi batunguwe n'uko ik- ik- urukiko rwafata icyemezo nka kiriya ku mugabane wa afurika
nibyo icyemezo ki- cyaratunguranye ndetse abantu bamwe bari bazi yuko amatora yarangiye ku buryo na- n'indorerezi ari izaturutse mu bihugu byo hirya hino hari n'izaturutse mu muryango eh, wa afurika bari bamaze kuvuga ko amatora yagenze neza ariko icyo umwe muri bo yari yavuze avuze ati twebwe ntabwo dushinzwe kureba no kubarura amajwi ibizava mu matora byo ni komisiyo y'amatora i- izabitangaza ubwo rero bari bamaze gutangaza ko nk'uko nabivuze eh, perezida uhuru ariyo wari watsinze noneho eh, odinga nawe arajurira bose bazana abavoka babo bajya mu rukiko ndetse na komisiyo yari ifite abayo bavoka eh, bategereza rero ko icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga ruzabigenza nibwo byagaragaye yuko ejo bundi eh, ubwo rukiko rwavuze ruti ntabwo amatora yakurikije itegeko nshinga ntabwo amatora yagenze uko yagombaga kugenda bitegeka ko ayo matora asubirwamo mu minsi mirongo itandatu ubwo rero abanyakenya benshi barabyakiriye neza nta kibazo ndetse abo ku ruhande rwa odinga bo baranabyina bajya mu mihanda ku buryo ubona ko abantu bishimye no ku rundi ruhande rero nabo baravuga bati icyemezo ari cy'urukiko twebwe turemera ubwigenge bw'urukiko ntacyo nta kibazo mu minsi mirongo itandatu tuzasubira mu matora nguko uko ikibazo kimeze nguko uko eh, hifashe kandi nta kibazo gihari abantu bose bemeye ibyo urukiko rwategetse ko bigomba gukorwa Ah, kubona umukuru w'igihugu ah, avuga ngo ntiyemera ibyo urukiko rwavuze ariko azabyubahiriza ibyo ni ibintu bidasanzwe cyane cyane mu bihugu byinshi tuzi ku mugabane wa afurika
ibyo ni ukuri ibyo ni ibintu bidasanzwe ku mugabane wa afurika ndetse nta nubwo ari benshi bajya ku- kuregera urukiko yuko amatora atagenze neza ariko perezida n'abo bari kumwe bemera neza yuko icyemezo cy'urukiko ba- bacyubaha ibyo rero bikagaragaza nanone ubukorane hagati y'inzego z'ubutegetsi ari abashinzwe ubutabera ari abashinzwe izindi nzego z'ubutegetsi eh, uburyo bumvikana kandi bakubahana ubundi muri afurika byo koko ntibisanzwe ndetse ahubwo akenshi usanga abantu bitotomba mu matamatama ariko byavuye mu matora bakabyemera gutya Ah, mushinga ntahe ni Chayenzi ah, uri inararibonye muri politike wakoze muri leta zitandukanye mu gihugu cy'u Burundi wowe ukimara kumva ibyatangajwe n'urukiko rw'ikirenga mu gihugu cya Kenya ah, niki wakuyemo
Eh, icyo nakuyemo ubwa mbere ni uko iyo ngingo yafashwe na sentare ya kenya sentare ntahinyuzwa ntihinyuzwa ni uko icyo ki- iyo ngingo ari iya mbere muri kenya no muri afurika ndakeka no ku isi yose n'akarorero kerekana ko muri afurika hariho ibihugu byarezwe byarezwe byigishijwe byize gukurikiza amategeko ibi ntibyakozwe n'umuntu umwe ibi ntibyakozwe na- n'umu- na- n'umuntu aturuka mu bwoko ubu ibyo ni ibintu byavuye ku ndero ibyo bihugu abo banyagihugu bo muri kenya pasitori andire niyo nsaba mbone n'akaryo ko kumuramutsa avuze ati n'abanyagihugu ubu ubu baratekaniwe bari mu ituze kuri bo bagira bati ashi ntidusubira mu ibarabara ntidusubira muri ya marorerwa twakora muri ya matora aheruka ngo abantu bicane bahuriye mu mabarabara basekane bati ubu u- turahiriwe sentare niyo yavumereye in- ingingo imwe ntabanduka ntahinyuzwa amatora turayafuse bose bakoma amashyi Mm. Ah, Pasiteri niyo nsaba ah, um- umushinga ntahe ni Chayenzi yari avuze ku kijyanye ah, n'uko abanyakenya bakiriye icyo cyemezo mu ituze n'amahoro ariko hari abandi bantu benshi bavuga ko nubwo amatora y'ibanze ya mbere yabaye mu mahoro n'umutekano hari abafite ubwoba ko i- aya matora agiye gutegurwa bwa kabiri ashobora kuzura imvururu muri icyo gihugu cya Kenya wowe uri aho ngaho mu gihugu cya Kenya hari ikintu na kimwe ubona kigaragaza ko hashobora kuvuka imvururu
oya mu by'ukuri nta kimenyetso na kimwe gihari uretse ibyo umuntu atateganya naho ubundi ukurikije uko abanyagihugu abenegihugu abanyakenya bameze ni abantu bamaze gutera intambwe yo kujijuka nk'uko uwo mushingantahe yari amaze kubivuga Eh, buri wese azi icyo akora buri wese arabyuka akajya mu kazi ke buri wese azi aho yerekeza yewe azi n'aho aturuka noneho rero wareba uko eh, amatora yagiye agenda n'ubundi bazindukiye mu matora baratora barataha nyuma haza nyine kubarurwa amajwi eh, na komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora ikindi bamaze kuyabarura barayatangaje hano barabarura abantu bose bagakurikira bagenda bakurikira eh, ko muri televiziyo mu maradiyo baba babivuga mbese no kuri biriya bihugu byateye imbere mu majyambere niko bigenda barabarura buri wese agakurikira amajwi ye noneho bakazageza igihe ku musozo bavuga bati dore ibivuye mu matora noneho hano byabaye amahire kubera yuko nubwo bose bakurikiraga abavuye mu matora buri wese aba afite na mu bakandida aba afite abamuhagarariye ubwo rero amatora iyo arangiye ikiba gisigaye ni ukwemera ko amatora yagenze neza cyangwa se bakajurira bakaregera urukiko rukuru hano rero uko byagenze barekeye uruku- urukiko rukuru narwo rukora imirimo yarwo ndetse ku bajuje bo mu rukiko bose uko bangana ntabwo ariko bemeranyijwe gufata icyemezo ahubwo bane muri bo bavuze ko amatora atagenze neza babiri bo bavuga ko amatora yagenze neza ubwo rero hazamo ubwiganze bw'amajwi mu rukiko muri demokarasi icyo cyemezo gifata gutya ubwo rero nk'uko mwari mwubajije iyo urebye nabo tuvugana hano hanze ndasohoka nkajya hanze uyu munsi nagiye mu iteraniro nagiye gusenga imodoka ziragenda neza abantu baragenda neza umuntu wese arakora icyo agomba gukora ku buryo rero amatora yabanjije ubushize eh, yo muri bibiri na gatatu eh, na bibiri Na karindwi.
na eh, na karindwi eh, eh, yatanditsemo rikomeye ku buryo ubu ngubu abantu bose bazi yuko niba habaye kwiyamamaza niba habaye amatora buri wese agomba gukurikiza icyo amategeko avuga Mm.
ikindi rero ni uko eh, abakuru b'amashyaka n'ubu biteguye bavuga ko bagiye gusubira mu kwiyamamaza noneho mu minsi mirongo itandatu bakongera bagasuhurira aho batorera abaturage bakaba aribo batora abaturage bagafata icyemezo kandi icyo cyemezo kikaba kidakuka mu gihe bose bazaba bacyemeye babonye ko byabariwe neza naho ubundi nta kibazo gihari aho aho hose hari amahoro umuntu wese aragenda uko ashaka yewe n'abapolisi mu muhanda ntabahari bikora nk'uko barakora nk'uko bari basanzwe bakora murakoze U- urakoze pasiteri niyo nsaba Ah, mushinga nawe nicayenze ah, nari mvuze kuri icyo kibazo cy'uko hari abantu bafite ubwoba cyangwa se bavuga ko ah, nubwo amatora ya mbere yagenze neza aya ngaya agiye gutegurwa ashobora kuzavamo imvururu ariko mu ijambo perezida uhuru kenyatta yavuze kiriya cyemezo kikimara gufatwa yashimangiye ijambo rimwe avuga ngo amani amani Amani.
amani Ah, kuri wowe ibyo bivuze iki umukuru w'igihugu kwemera akavuga ngo ndabyemeye ah, ahubwo agahamagarira abantu kutajya mu mihanda cyangwa se bazana imvururu ahubwo akavuga ngo dushyire imbere amani amahoro
Eh, jewe eh, by'ukuri nabonye perezida uhuru kenyatta ashikiriza ijambo rirya jambo nabonye uburyo arishikiriza ingene yari mu ituze ingene yari yicaye ingene yaboneka ingene yavuze amani amani amani umutekano umutekano umutekano ari we yatowe ari we yatangajwe ni- ni- n'urwego rujejwe amatora ati ndabasabye ntihagire uwusubira nk'ibyo twabonye ejo bundi ati ntihagire umuntu arya urwara uwundi urya mu bana niwe muryango wawe ntihagire urya urwara mwene wabo babana basangira basabana agacanwa basangira akabisi n'agahiye rirya jambo n'akataraboneka mu bihugu byinshi ndetse no muri amerika ndetse n'ahandi rirya jambo ni igitangaza ni ryo rituma urya ni umuti kurya kwari ugutsinda kabi kwari ukwihaniza kandi murabona ingeni bombi na udinga yarahashwe nko kugira akantu eh, ariko arigarura nawe kandi we urumva eh, bamukomeye ba- bamuhaye mucoze Mm.
wewe bagira ati ha natsinze ariko nituze kubera abo babiri uko bigenjeje ubu u uhuru kenyatta mu matora yandi yayandi ya koribara harya nuko umwe yabwiye abayoboke biwe ati tuze guca urubanza mu ibarabara uwundi uwundi abwira abayoboke wiwe ati ingo tugende kuyicira urubanza mu ibarabara ntibituye sentare ariko ubu u- bituye intahe abo bategetsi babiri kirangiranwa muri kenya abo barongoye imiliyoni n'imiliyoni z'abantu babwiye abantu babo bati tekana turafise aho tuzokwitwara sentare nayo nyaguhezagirwa ifata ingingo idasuniswe idatamiswe ijambo intahe nditamikwe ijambo nicyo cyakijije igihugu ibihugu byacu bikiri ibihugu nicyo cyakijije nicyo kizokiza afurika intahe ivumereye n'umwami ari umwami ntiyakorako Na- ntawusubira kuvuga intahe yavuze yavumere intahe ndivuga iravumera I- intahe ni kaminuza n'intahe inyuzwa ndasubirwamo ntisubirako nicyo kamaro ka sentare aho ibihugu biriko biratera imbere afurika ndayizeye kubera icyo ni ukuvuga ko ubonye jomo Ken- uhuru kenyatta ubonye udinga ibyo bakoze bombi nibo nicyo gituma ata muntu yogira ubwoba ko hari ibintu bizogorana kiretse nibasubira kwikora ku banywanyi babo ngo baje mu ibarabara aho bazoba baturiye kandi ibyo ngira ngo nabyo- nabo nyine ntibazosubira kubibu- kubigira kuko byaragize in- byabaye inkorabara iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga aho uyu munsi twatumiye inararibonye kugira ngo tuganire ku cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga mu gihugu cya kenya rwatesheje agaciro ibyavuye mu matora aheruka y'umukuru w'igihugu yari yatsinzwe na uhuru kenyatta kuri telefoni kandi dufite abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika nabo bifuza kugira icyo bavuga kuri ayo matora n'icyo cyemezo cy'urukiko Ah, reka duhere kuri diodone wiriwe neza diodone uranyumva diodone ndibaza ko dushobora ku- diodone uranyumva
Alo?
uranyumva diodone
Eh, ndakumva uri hehe
ndi muri kiremba muri ngozi ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
jewe yari nk'intererano Mm,
Eh, nashaka guheza iyo sentare kweri yo muri kenya yavyerekanye yabaye iya mbere muri afurika mm,
nkazaba n'ibindi bihugu ko byoca eh, biba nka- ibyo yera nk'akarorero uza nyene harabaho sentare yigenga nk'uko bakerekana kweri ko ubwigenge ko bukwiye
urakoze cyane ah, reka dufate na kwizera wiriwe neza
Ngiriwe neza menyeshamakuru uri hehe
Eh, ndi mu gihugu cy'ubugande ndi mu rundi ariko ni mu gihugu cy'ubugande ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
Eh, jewe eh, icyo nagomba gushikiriza ni uko nakeje cyane no mu byo nanditse kuri facebook iryo sentare yo muri kenya Mm.
ku ngingo yafashe yo guhagarara ikavuga iti ibyavuye mu matora ntabwo bimeze neza harabayemwo amahinyu Mm.
nongera mvuga nti burya turakwiye muri ibihugu byacu nko mu burundi urabona ko ubutungane bwaho bwazinganitse ndetse n'abategetsi bukorera inyungu z'abategetsi bugakorera umukuru w'igihugu aho gukorera abanyagihugu bobo ari bo benegihugu ni ibintu rero njyewe mvuga nti mu gihugu cyacu coduha hakaza ubutungane nka bwo muri kenya kuko bwarerekanye abatu- aba- aba- abacamanza barerekanye ko badutambika ijambo barahagaze nk'abantu b'abanyamwuga kabisa Mm. urakoze yego hama ikindi ikindi novuga nuko eh, nakeje ba- aba- bajya bacamanza bo muri kenya nongera avuga nti yifuriza kenya amahoro nubwo bazosubiramo amatora bize bigende neza neza bimwe mu imijyana nk'iyo yabaye bwa mbere mu myaka yahera hanyuma uzotsindwa azoshiraho intaha ishize idavuye mu matora hatabayemo wanjye wagura Mm. urakoze eh, kwizera pasiteri Ni- niyo nsaba hari abakomeje kuvuga ngo ah, impamvu nyamukuru ishobora kuba yaratumye abanyakenya bitwara uburyo bitwaye ah, ngo ahanini ni kubera ziriya mvururu zabaye mu bihumbi bibiri na karindwi ndetse ah, hakabaho n'uko umukuru w'igihugu n'umwungirije bahamagarwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ngo icyo kintu gishobora kuba cyarabaye eh, imbarutso cyangwa se cyaje ku isonga mu mu byatumye abanyakenya bitwara uburyo bitwaye kuko bari bafite ubwoba ko nanone eh, hashobora kuvamo guhamagarwa n'inkiko
ibyo guhamagarwa n'inkiko eh, turabona ko ari ibintu bikorwa hafi ku isi yose ariko hano muri kenya kugira ngo bahamagarwe n'urukiko mpuzamahanga bararwitabye bari abantu bakeya Eh, barimo nyine uh, perezida uhuru n'umwungirije william ruto Eh, nyuma ibimenyetso biza kubura urukiko rwa mpuzamahanga rwanzura ko hari abere bitavuze yuko kuko bari abantu bageze kuri batandatu hari abandi babaye abere ariko hari abandi bagikurikiranwe n'urwo rukiko kubera ibyabaye icyo gihe Eh, hano rero mu by'ukuri hari isomo buri gihe riva mu matora mbere hakiri ishyaka rimwe abantu baragendaga bagatora bavayo bagataha bakajya imuhira ibyo nta kibazo hamaze kuza amashyaka menshi nabwo bakagenda bagatora utsinzwe akemera agataha ndetse ku y'inshuro odinga yiyamamaje ubwa kabiri nuba ko yagiye yiyamamaza mbere hose yakwiyamamaza bivuye mu matora akabyemera bivuye mu matora bakabyemera batyo nyuma mu matora y'ubushize byabaye ngombwa ko bitabaza urukiko mpuzamahanga kubera imvururu zari zabaye zikurikije zikurikira amatora nibyo koko baba ari isomo bakuyemo ariko ku rundi ruhande eh, amatora agiye abaha icyigisho no mu gihe cyo kwiyamamaza byagaragaye ko amatora yabateye ku buryo ntabwo abayoboke b'ishyaka rimwe bari buhure n'abandi ngo bagire eh, aho bakozanyeho ikindi nagira ngo nongereho ku byo uriya mushinganyahe karenzi yari yavuze ni uko urukiko rumaze gufata icyemezo rwagifashe ruhereye ku bimenyetso bari bafite ruhereye kuri urubanza kuko rwari urubanza rwagiye mu rukiko rw'ikirenga navuze yuko ari uhuru cyangwa se ishyaka rya uhuru ryatsinze rya jubire ryari rifitemo abavoka barihagarariye bariburanira eh, rya nyaza rya odinga nabyo ryari rifite abarihagarariye bariburanira abavoka baryo yewe na komisiyo y'amatora yari ifite abayihagarariye nabo bavoka ibyo byose rero babishyikiriza urukiko urukiko mu bushishozi bwarwo urukiko mu bwigenge bwarwo rutegeka ko amatora asubirwamo Eh, pasiteri Icyo- pa- pa- pasiteri niyo Icyo nsaba ah, pa- yongeyeho, nicyo pa- nashaka kuvuga icyo perezida uhuru yongeyeho ni uko yabwiye abantu aho bicaye hose kuri televiziyo arababwira ati umuntu aho yicaranye na mugenzi we yaba umugabo yaba umugore namusuhuze amubwire ngo amahoro ati kuko umuturanyi wawe niwe muturage muri kumwe niwe mubana amanywa n'ijoro ubwo rero aho ngaho nubwira ko ari ikintu cy'ingirakamaro kandi ibihugu byinshi n'abakuru b'ibihugu byinshi muri afurika ari abiyamamaza ari abariho bari bakwiye kujya bareberaho bagakurikira murakoze Ah, pa- pasiteri niyo nsaba ah, twavuze ah, kuri ayo mateka yakozwe n'urukiko rw'ikirenga rwa kenya ubwo rwasesaga ibyavuye mu matora ariko nanone ntitwibagirwe ko ah, komisiyo y'igihugu y'amatora yahaye uburenganzira abo mwi- abo mu mashyaka atavuga rumwe na leta kujya muri za mudasobwa zabo kugira ngo ba- bakore igenzura barebe neza ah, eh, niba amatora yaragenze neza ibyo nabyo ni ibintu bidasanzwe aho komisiyo y'igihugu ah, y'amatora itanga uburenganzira ku batavuga rumwe na leta ikababwira ngo ibyuma ngibyo nimugende murebe
I- iyo ni intambwe nziza n'ubundi eh, yo kugaragaza ko ntacyo bahisha kandi ni intambwe nziza yo kugira ngo abaturage bose bishire amakenga barebe ibyabaye barebe uko amatora yagenze barebe uko ibintu byifashe ubwo rero komisiyo y'amatora nayo ubu ngubu yongeye kuvuga ko yiteguye rwose mu minsi mirongo itandatu kugira ngo iyobore amatora itegereje gusa ko urukiko rw'ikirenga ruzayiha imyanzuro inenga ibyo komisiyo yaba itarakoze neza kugira ngo ubutaha babikosore uwo ni perezida wa komisiyo y'amatora nuko yabivuze mu rurimi rw'icyongereza ikindi tutabura kuvuga kandi cyiza kigaragara mu- muri aya matora ni uko urukiko rwavuze yuko amatora atakurikije itegeko nshinga niwo mwanzuro wagiye ugaragara yuko hajemo mu cyo bita eh, mu cyongereza irregularity cyangwa se mu gifaransa za irregularity bitajyanye n'itegeko nshinga uwo muntu yagenekereje yavuga yuko hari ibintu bitakurikije itegeko nshinga bitagenze neza naho ubundi komisiyo y'amatora yo iriteguye kandi ikindi komisiyo y'amatora kugira ngo igeho itorwa n'inteko ishinga amategeko mu nteko ishinga amategeko haba harimo abadepite b'impande zose ntabwo rero bahamba baramaze gutora abantu babahagararira ngo bongere babindikirane bavuge ko badashobora gukora akazi neza ahubwo icyo ni ikintu nibwira cy'intangarugero na komisiyo z'amatora n'ahandi zose zari zikwiye kujya zigenderaho murakoze cyane redi urakoze cyane Ah, umushinga ntahe ni ni cyayenze Ah, pasiteri niyo nsaba avuze ko ibyakozwe yaba na komisiyo y'igihugu y'amatora muri kenya ndetse n'urukiko rw'ikirenga ngo ni intangarugero kandi bikwiye kubera ibindi bihugu byo ku mugabane wa afurika urugero nawe ni kubibona niko ndabibona rwose ariko murabona eh, niko ndabibona nibyo eh, aho umurwi ujejwe amatora uvuga uti yemwe hariho abantu numva banyidogera e, e, e, nduguruye imiryango nim- nimuze murabe mwebwe nyine mwirabire icyo ni imboneka rimwe ikindi abanyafurika borabira ko cya kabiri cy'urwo rwego ruze- rujejwe amatora ni uko abari muri rwo badatorwa n'umukuru w'igihugu kuko umukuru w'igihugu ntashobora kuba atakantu umuntu yomunegura mu gihe ashyizeho wenyine uzomucira urubanza uzosoma ibyavuye mu matora kandi nawe yitoje erega muri icyo gihe e, umukuru w'igihugu aca aranza kuraba mbega nta kantu no kumvikana n'unashinze amatora akaraba utuntu azirika hariya mu mashini ziriya nyabwonko ziharura niko bigenda muri afurika hose niko byagenze no mu burundi inshuro zingahe niko niko bigenda na hehe hera ibyabaye i kongo hera bari bakwiye kuraba ibyo byose bakabisubiramwo bakabirabira muri kenya we ubonye abatowe ngo barongore amatora batowe n'abashinga amateka batatowe n'umukuru w'igihugu ubonye ko abo batowe n'abatowe n'abanyagihugu abashinga amateka bagira bati ntacyo duhishe ha ibyo byari bwabe muri afurika ni ubwa mbere nicyo gituma nsubira kuvuga nti bwa bundi ni indero ni umucyo ni umugenzo kuko murabona si umuntu umwe yagoroye icyo ategerezwa gukora abo bari mu abo batowe ngo barongore amatora baragoroye rwose bati ngwino murabe mwirabire umukuru w'igihugu yari yitoje nawe arongera aruhira aragorora ijambo ati amani amani amani niko ntibituryoheye niko ntibindyoheye niko birampagamiye mu muhogo ariko nshyizeho intaha ishize uwo bahiganwa nawe ati yo ndanezerewe ariko ntiyasubira gutata gukora ku itama uhuru nawe abigenza neza uyo wabaye umugenzo wabaye intumbero niko karorero niwo muco uvuye muri kenya wari uvuze isomo nyine mu bihugu cyane cyane noneho reka turebe nko mu bihugu by'akarere ka afurika y'uburasirazuba ndetse n'akarere ka afurika k'ibiyaga bigari nk'isomo cyane cyane ko kenya ni igihugu gituranye n'ibyo bihugu cyane ni irihe somo abakuru b'ibihugu cyangwa se za guverinoma muri ako karere bakwiye gukura mu byabaye muri kenya ibyabaye muri kenya ni burya biva biva kure biva kure biva mu ndero nibyo nama mvuga raba ingene byagenze edi raba hera njyewe nariho narabona narumva nabonye ingene kenya yikukiye ingene se wa uhuru kenyatta se wiwe jomo kenyatta ingene yumvikanye n'abongereza bagaba igihugu cyiwe bari barigaruriye ubutegetsi bw'igihugu cyiwe kenya n'amatongo ibyo bintu murazi ko byari byarabaye amahanga jomo kenyatta ahamagarira bene wabo baja mu ishyirahamwe mawumawu baragarariza jomo kenyatta baramupfunga ariko abongereza baragaruka bati eee urya muntu ari n'ijambo urya muntu ari n'icyo aserukira reka tumwiyegereze tujye inama n'ingingo se wiwe aremera abajya inama n'abongereza arikukira arongora igihugu cyiwe ariko ntiyafashe umupanga ngo yihore abongereza yaciye avuga ati ngo mudufashanye twubake kenya nshyashya irongowe nanje n'abakenya ariko n'abongereza n'abahindi n'abandi bose bo muri aziya baje gufasha abongereza imbere yo kwikukira ntitubatema ntibaze nabo ndetse benshi baremera bagumaho baba n'abakenya baronka akabira k'abakenya uwo muntu iyo yabaye inyigisho yabaye intango burya byose bigira intango byose bigira aho bihera abanyafurika ntibasubire ku itsitso biyumvire turi mu kabi k'ubukene kwa ntawungaba ibihugu byinshi bya afurika nta tegeko rihaba nta tegeko rirongora igihugu hategeka umukuru w'igihugu arabiye ku tuntu tuterekeye neza y'abanyagihugu adakurikije amategeko nta ntahe nta bacamanza henshi bariko bararongora ibihugu byabo
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Rwema reka dufate abandi bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika daniel wiriwe neza
edi rwema buri hehe
Ah, ndi mu burasirazuba bw'u rwanda mu karere ka gatsibo ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
okay buriya njyewe kuri ari amatora ya kenya Mm.
nibajijeho ibintu byinshi cyane ariko biranambabaza nk'umunyafurika Mm.
kuko ari amatora ukuntu yabaye n'ubundi byambaye isura ya mbere murabizi ko ukuntu aya mbere yari yabaye nayo akaba induru ariko zikaza guhoshwa n'ubundi nsa nk'aho aya matora ya kabiri njyewe ku bwanjye nabonaga nta gishyashya nitegamo kubera ukuntu aya mbere yari ya- yagenze Mm.
abantu benshi bari bafite n'ubwoba birongera biragaruka ariko mu by'ukuri iyi ntabwo ari isura nziza nk'aba n'abanyafurika twakagize ahubwo twakagize amatora meza ari- anyu- anyuze mu mucyo no mu bwisanzure ndetse no mu kuri ariko gusa byarantangaje numvishe ukuntu ari amatora yagenze kandi nkeka odinga we we yari yabiketse kuva atari yanatangira kuko urabizi ko ririya koranabuhanga ari nawe wabigizemo imbaraga kugira ngo rikoreshwe Mm.
buriya mu ya mbere hari isomo yavanyemo bisa nk'aho odinga aya matora yari ayi- ay- ayiteguye kuko ibya mbere yarabibonye ukuntu byagenze noneho afa- ahita afata n'ingamba kandi ndakeka umusaruro wavuyemo ibyo- twa- twarabyibonye- twarabyiboneye ariko mu by'ukuri twebwe nk'abanyafurika twakakoresheje ukuri n'ubwisanzure mu matora kugira ngo tubashe no kuyoborwa neza kuko ndakeka kenyatta eh, baba bariya bamufashije mu matora nyine bariya bari ba- bayayoboye ndakeka yari yabateguye kuko ntago ba- ba- basa nk'aho bari ku nyungu za kenyatta nta ba- batari ku nyungu z'abenegihugu kuko ndakeka umuntu ushaka inyungu z'abenegihugu ntago are- are- arebera ku butoni cyangwa se ku muntu runaka ahubwo areba uko abaturage bamwisanzuyemo n'ukuntu bamwumva n'uwo bashaka ariko ndakeka iyi ndwara iyi ndwara i- i- ni- i- isa nk'aho ari indwara yafashe bamwe na bamwe muri afurika amatora hatagenda neza bakasanga bamwe bi- bafite ubwoba abandi bakeka imyi- imyigaragambyo ni ukuri ibi rwose nk'abanyafurika twakabyikemuriye nta wundi muntu twifashije tukabinyuza ibintu byacu mu- mu- mu mucyo mm, rwose kugira ngo amahoro aboneke muri afurika naho niba bitagenze gutya keka tuzajya ari byo twiberamo nta mahoro tubonye kabisa urakoze cyane daniel eh, mu gihugu cy'u rwanda ugira umunsi mwiza reka dufate na obe wiriwe neza
iyo neza ya bigama uri hehe
ubundi bujumbura mu burundi ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
igitekerezo bwa mbere bwobwo nk'umu- nk'umuntu wo mu karere k'imituye kambere n'umunyafurika twashimira ya komisiyo Mm.
niwe yarayirongoye kubera ibyo akuzi teme niwe yarayirongoye kubera ko yarayerekanye ubucamanza nyakuri Mm.
Eh, ndibuka yuko odinga yari yavuze yuko imashini mudasobwa ziba zaranyigiyemo n'utuntu mu guharura amajwi baramwamira kure ariko byavuye bijya ku mugaragaro Mm.
ivyo novuga nti iyo sentara yandi masentara yoyigira ko ko twebwe mu burundi murazi vyabaye mu bibiri na cumi na gatanu iyo sentara ihagarara nk'uko iyo muri kenya bayihagaze nibaza yuko amabi ari kugenda kuba menshi n'uko U- ura- urako- umunyemeje mvuga Mm.
yego U- ura- ura- urakoze ura- urakoze obe eh, kandi ugira umunsi mwiza
reka nawe umunsi mwiza Eh, ah, mu- mushinga ntahe ni cyayenze obe yaravuze ngo ah, iyo sentare mu gihugu cy'u Burundi yitwara nk'uko iyo muri Kenya yitwaye ngo ibibazo biri mu Burundi ubu ngubu ngo ntago byakabaye bihari
Eh, ibyo avuze ni iby'ukuri nanjye nibyo niyumvira kandi ndafise n'ibituma Eh, murabona iyi sentare ijejwe iteka nshingiro mu burundi niyo ari sentare ntahinyuzwa iyo ivuga iyo ivumera iti ibi bintu byabaye si byo kandi ntibyari byo kandi ntibyari bikurikije amategeko kandi n'ubu ntibijya- ntibirajya mu buryo iyo abacamanza barya umutima amenyo kandi bamwe barabigize ndetse umwe muri bo yari cegera c'umukuru wa sentare ijejwe iteka nshingiro murazi ko yahavuye akabiraba ati jewe bamuburiye baturapfuye barakunize n'umuryango n'abana bara- murahonye yaciye mu rwim- mu rwimbwa arahunga n'abandi barakurikira murumva ingene byagenze iwacu intahe nti- yahabaye nti- ya- ntiya- ntiyatatuye abatata yarabateranije Mm. Ah, pasiteri ni- niyo nsaba iyo urebye ukuntu byifashe ubu ngubu muri kenya ese ah, nyuma y'amatora ah, agomba gutegurwa mu gihe cy'iminsi mirongo itandatu ubona hari icyo bizahindura ah, ku byari byavuye mu matora y'ibanze
Eh, buriya mu by'ukuri hari ibintu bibiri tugomba kureba dukurikije uko amatora ya hano ategurwa n'uko abantu biyamamaza eh, n'uburyo amatora agira icya mbere ni uko muri kenya bimaze kuba umuco y'uko itegeko nshinga ridahinduka ntabwo rihinduka kugira ngo ngo hakunde hajyaho umuperezida ahubwo umuperezida ajyaho hakurikijwe itegeko nshinga noneho rero ubu ngubu hari umuperezida wacyuye igihe akurikije itegeko nshinga ararangiza yewe ntiyongera no kwiyamamaza ku itegeko ritabimwemereraga ni ukuvuga rero ko n'aba ngaba uko biri kose bagenda bakurikije iyo ntambwe y'uko itegeko nshinga ibyo bibemerera n'ibyo bitabemerera kandi ntibipfa guhinduka ngo ni uko umuntu ashaka yuko bihinduka kugira ngo bijye ku ruhande rwe noneho rero ibiva mu matora hano birumvikana hari uburyo eh, bwo kubara imibare y'amatora kuko bigenda bikurikije akarere aho abantu batora n'umubare w'abantu batora noneho n'abanyagihugu kandi barabizi kimwe eh, n'abitoza mu myanya iyo ari yo yose abapolitisiye tuvuga eh, abashaka ku- kuba mu nteko ishinga amategeko abashaka kuba eh, abaperezida ndabitse rero ku mwanya wa perezida nkurikije uko mbireba n'uko mbizi eh, bazasubira mu matora ariko eh, nta wenda sinashidikanya Eh, icyo navuga ni uko eh, bazongera bakabara nibabara imibare izajya mu kane yari hari eh, ibyo ntibishidikanya kuko uwatoye mbere azongera atore
Mm. Ha- hanyuma murakoze ikindi kintu ah, urukiko rw'ikirenga rwavuze ni uko ah, nubwo habayemo ibibazo ariko ntago rwigeze rutunga agatoki umukuru w'igihugu ah, kuba wenda hari uruhare runaka yabigizemo
Eh, nta nubwo rwigeze rutinda agatoki imibare yavuye mu matora ntabwo rwigeze rutinda agatoki umukuru w'igihugu ntabwo rwigeze rutinda agatoki eh, iyo bari bahanganye mu matora Eh, yewe nta nubwo bwa- bwavuze byinshi kuri komisiyo y'amatora ahubwo byaje bavuze ko ari ibintu bitakurikije amategeko ntabwo bagiye mu by'imibare ntabwo bavuze ko bateranije nabi yewe ndetse na odinga we ya- icyo ya- yaregeye eh, yavuze yuko mu buryo bwo kohereza imibare mm, yavuye mu mu biro by'amatora Mm.
bitagenze neza ko hashobora kuba hari indi mibare bibagiwe ariko kugeza ubu eh, icyo navuga kandi kigaragara ni uko intambwe kenya imaze gute- gutera yemera ubwigenge bw'inzego z'ubutegetsi ubucamanza bukigenga bugakora uko bwagombaga gukora uwumva atabishaka cyangwa atabyemeye akaba afite aho aregera Eh, abubahiriza amategeko ariho na perezida arimo nicyo cyatumye avuga ati yego nubwo ntanyuzwe n'ibyo urukiko rwavuze rwakoze ariko ndemera icyo icyo rwavuze aho rero ukabona ko ari intambwe nziza eh, abantu bagomba kugenderaho abashinga amategeko ndetse kuva ku rwego rw'ibanze kugera no ku rwego rw'igihugu nabo bajya mu mategeko bakareba abereye igihugu bagakora amategeko ari nacyo bahenderwa ubwo rero urukiko rw'ikirenga narwo rufite umurongo rugenderaho rukurikije amabwiriza y'amategeko rukurikije uko rugomba gukora aha rero niho navuga ni bose bamaze gutera intambwe y'ubwubahane niho haba hari amagambo hagize ushaka gutera amagambo cyangwa uterana amagambo hanze bati tuzavuge mu rukiko urukiko ruzaba rwo rudukiranura nigira ko ari nako hariya byagenze icyo kikaba Murakoze.
eh, eh, kikaba ari ikimenyetso kigaragaza ko hari ubwigenge no kubahana kw'inzego muri icyo gihugu
ni ukuri pe ni ukuri hariho ubwigenge no kubahana kw'inzego z'iki gihugu buri wese akamenya ibye utanyuzwe akamenya n'urwego arigera murabona ko na perezida eh, bamaze gusesa amatora aravuga ati ibyo ari byo byose sinyuzwe ku rwanjye ruhande ariko ndubaha icyemezo cy'urukiko Mm.
ndetse ahamagarira abaturage bose bo muri kenya ati mugire amahoro mubane amahoro mubane amahoro Mm.
ndasubiramo ko nari mpane ndireba ati umuntu aho ari na mugenzi we yaba umuntu igitsina gore yaba igitsina gabo nimuhane akaboko muramukanye muvuge muti amahoro amahoro kandi tugomba guturana Mm. Ah, pas- ibyo ah, rero icyo nacyo ni ikintu cyiza abaturage bagezeho mu- mushinga ntahe ni cyayenze ni iki kibuze kugira ngo ah, uko kubahana kw'inzego n'ubwigenge bw'inzego bi- bigerweho ni iki kibura
ikibuze ni uko twataye imico yacu imigenzo yacu erega kera aho twubaka aho ba sokuru bacu bubako uburundi ni uko bari bafise uburyo batunganije inzego urwego rutwara igihugu ruserukira igihugu yari ngoma ariko iruhande y'ingoma hari intahe intahe ntiyari mu minwe y'umuntu umwe intahe yari mu minwe y'abashingantahe bategerezwa kurenga batatu A- iyo abashingantahe bakoranye ari bane batanu batandatu cumi bagashinga ingingo ntawasubira kuvuga n'umwami baramutegeka agaca yihubuki agaca wenyine yiyahura ntiyiyahura baramu- baramutegeka kunywa ubuki kubera ko yakosheje kubera ko yarenze amategeko kubera ko ari abashinga ntahe basanze yarenze akarimbi iyi ntahe ni ndahinyuzwa niko twubatse ibihugu byacu nicyo gituma ibihugu byacu twabyubatse bigashika bigakora ibihumbi n'ibihumbi imbere y'igikoroni icyo twononye icyo twononye ni uko tutabaye tugisubira gusesangura kwimbika ngo turabe ingene twari twabigenjeje indero y'abanyagihugu ntiyasubiriye gukira iyo ntumbero hanyuma turata umurongo turata imico utaye umuco nk'uwo dusubira gutoha kiretse usubiye ku isiso ikigoye ubu ni ugusubira kwibuka ko igihugu giteza gukurikiza itegeko nshingiro ntibakorako amategeko aba- abanyagi- a- bonyine abategeka bumvikanye amasezerano basezeranye ntawukorako arusha ntawukorako iteka nshingiro ntawukorako kubera ko ari cyo kimuri kimurikira abarongorwa n'ababarongora abanyagihugu n'abategetsi icyo kitabaye ntaho turi ko turaja mu burundi no muri afurika raba kenya iri imbere kubera icyo raba uyu muryango dusangiye w'afurika y'ubuseruko kenya ikibanza cyayo ni icya mbere ibyo ntibiva ku bindi biva kuko umuntu arenganijwe mutwiwe agenda akitura sentare ikamurenganura ariko genda ahandi kongo mu burundi genda witure sentare yo reka siga iyo ariyo yose iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc reka dufate abandi bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika jean dodiye wiriwe neza
edi rwema uri hehe
mu rwanda mu ntara y'amajyepfo yego
nkaba ndi mu karere ka nyamagabe umurenge n'umurenge wa nkomane ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
reka mbanze mbashimire cyane shime n'uwo musaza wavuyeho ndareka mwite umuntu ukuze namwite na papa wanjye ndamushima cyane ku bitekerezo yatanze ariko nanjye nkabanza nkashima urukiko rwa rukiko kuba rwemera kuba rwafata eh, ibintu bitumvikana cyangwa se eh, ha- rukubahiriza amategeko y'uwo uwaruganywe cyangwa eh, waru- uwagiye gu- uwajyanye ikirego nanone nkagera nkashima ah, uhuru kenyatta kuba yaremeye kuba yakemera yuko yatsinze mu matora cyangwa hakozwemo eh, uburiganya mu matora ye ndamushima cyane kuko eh, we urabizi ko nawe eh, nimba ari ngombwa ko bimeze mu rwanda niba nawe ajya gutora agenda agatora aga- bisanzwe nawe ntabwo ya- wamenya kuko nimba ata- eh, bi- byagenze neza nanone nkongera nkashima eh, kuba yaremeye ko yatsinze mu- yatsinzwe cyangwa se bitagenze neza bikaba bijya- bigiye kongera bigasubirwamo ariko njye ikindi kintu navugaho eh, uriya mugabo urimo ba- bahatanira amatora n'ubundi amaherezo azamutsinda kuko Oria Or- Or- Oria- Odinga- rayila rayila odinga
yego Raila Odinga nawe eh, nawe ntabwo na- ndabizi ntabwo yakemanga amatora nawe ku- ku- ashobora kuba ataragenze neza nawe buriya afite impamvu kandi n'urukiko kuba rwarabyemeye rufite impamvu ikindi kintu noneho navuga buriya amatora nawe icyo navuga cyo eh, niyongera kuba bazashake indorerezi eh, zikomeye cyane ku amatora azagenda neza nta wundi muntu uzongera kugaruramo impaka mu matora Ura- navuga ura- twebwe ura- hano mu ura- rwanda tubu- amatora agenda neza ibintu bikagenda neza umutekano turawufite bibaye byiza ba- bazaza tukanabakopeza uko amatora agenda cyangwa n'uko eh, umutekano tuwukora kandi ibintu bikagenda neza cyane jean dodiye urakoze kuri ibyo bitekerezo byawe reka dufate na emmanuel wiriwe neza emmanuel wiriwe
mwiriwe neza uri hehe
ibururi ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
eh, bo je ndiko ndaraba ukuntu iyo sentare abantu yanegereje hafi isi yose eh, byanteye amakenga kuko womengo uru rubanza hariho ukuntu abantu bari bagwiteze gaca bimpa ikigwa rero iyo abantu babonye urubanza akenshi barakunda guca baporopoza icyo biyumvira yuko kizafata isamwo ubusanzwe rero jewe naho batangaye abantu benshi iyi semeje ntiyantangaje mbona yuko icyo yakoze yavuze ukuri ku bintu yaba yaratohoje cyane ukundi urubanza rwaje hagati rero kuvuga yuko yaba yakoze ibintu birengeje cyane iyo siko ndabibona kuko niyo yari gusanga ujya ku perezida yaratsinze ari kuvuga yuko yatsinze kandi abantu benshi ntibarikwiye ntibari guca bayiguma bayivuganga nk'uku nk'uku umengo yabaye iya mbere icyo kintu rero nshima ndashima ukuntu ujya mu perezida yakiya akifatamwo urabona ko atagoranye cyane yagoranye bigeza agorana ahubwo na buke buke yemeye gusubira gutunganya amatora Urako- Yakoze amakenga urakoze urakoze emmanuel eh, na dusigaranye umwanya muto cyane Ah, pasiteri niyo nsaba ah, emmanuel avuze ikintu ah, cyiza wenda Ah, aravuga ngo ese iyo ruriya rukiko rufata icyemezo kitari icyo rwafashe ah, abantu bakabaye baruvuga nk'uko ruvuga ubu
icyo gihe birumvikana bari kuba bari kuba babivuga reka ibintu bigenda bi- bihinduka n'ibyerekeye amategeko ntabwo amategeko abaho buri gihe eh, nkaho atagomba guhinduka amategeko agenda ahinduka ajyanye n'igihe n'aho abantu bageze n'ibyo umushinjacyaha yavuze byerekeranye n'umuco icyo gihe cyategekwaga n'umuco nyine kijyanye n'ubutabera bwo hambere ubu bintu byarahindutse niba twemera ko turi mu ruhando rw'amahanga tukemera ko hari amasezerano mpuzamahanga agenga ibihugu ni uko bigomba kumera noneho rero iyo urukiko ruregewe urwo rugendera ku bimenyetso ntabwo ari ukuvuga ngo ngo rugiye kwemeza gusa ngo yuko ibintu byararangiye cyangwa se ngo bizava mu matora ngo ngo ni ibyo ngibyo ngo birazwi ngo bizasohoka ntawe ugira ikindi abivugaho oya urukiko rugendera ku bimenyetso urukiko rugaca urubanza rukurikije abaruregeye ni ukuvuga rero ko iyo usanga ibyavuye mu matora bikurikije amategeko nshinga kandi buri wese nyine bahaye umwanya buri wese kugenda areba ibimenyetso by'undi ni nako navuze yuko ari abahagarariye uruhande rwa perezida ruriho uhuru kenyatta hari abahagarariye odinga bose bari imbere y'urukiko batanga ibimenyetso byabo bavuga akaroro kabo batanga n'imyanzuro yabo ubwo rero urukiko rwakoze ibyo rwagombaga gukora iyo rusanga hatarimo ibintu bimeze neza bagasanga urukiko hari ibintu rwishimiye cyangwa rubona ko bihuje n'ibyavuye mu matora ruba rwarabivuze gutyo nyine ariko rwasanze hari ibintu bitajyanye n'itegeko nshinga ndetse dukurikije ikirego cyo ku ruhande rwa udinda ko hari amajwi amwe yibagiranye batohereje ku gihe ngo abarirwe ibyo byose n'ibyo urukiko rwashingiyeho rukata urubanza kandi urubanza rumaze gukata bose barabyishimiye bose barabyemeye iyo ndemera ni uko amatora azongera kuba mu minsi mirongo itandatu ndetse ubu bamwe batagiye bwo kwiyamamaza bivuga rero yuko ntabwo twajya kuvuga mu rukiko ngo rwabica urubanza uko rutaruciye kandi urukiko rwaramaze guca urubanza urakoze urakoze cyane umushinga ntahe ni cyenze ijambo rya nyuma
yewe ndumvirije abo izo nshuti za z'ijwi ry'amerika zabahamagaye bose barafise icyizere nkanje ko kenya ibaye iya mbere ariko ntizibe iya nyuma ariko kaba akarorero kibi kimuri kimurikira kenya na karya karere turimo karya karere kararwaye afurika irarwaye ndetse si afurika gusa n'ibindi bihugu byari imbere twiyumvira ko byari imbere yacu muri demokarasi mu matora no mu iterambere ibihugu byinshi nabyo byafashwe kandi bizofatwa n'ibitagira nk'abantu nabonye naraye mbonye bo muri kenya biranshimisha rero jyewe bikampa n'icyizere bikampa n'umutuzo ko afurika uko bayivuga n'abanyafurika uko bivuga bonyine uko uko bibona ukuntu bisuzugura ntibareme barabe bugurura amatwi bugurura amaso hariho ibihugu hariho iyindi nzira atari iy'ubwicanyi atari iy'ukwama turi ko turakurikiza ubushake bwacu inyungu zacu twotegereza gukurikiza ubushake bw'itegeko mushinga ntahe nicayenze mu mujyi wa toronto mu gihugu cya canada nagira ngo ngushimire cyane aka kanya wahaye radiyo ijwi rya amerika kugira ngo tuganire urakagira amahoro edi nshimire kandi pasiteri niyo nsaba tuvuganye ari mu gihugu cya kenya pasiteri wakoze cyane nawe kanya waduhaye kugira ngo tuganire
nuko murakoze namwe mugira amahoro kandi dukomeze tujye twungurana ibitekerezo byubaka murakoze murakoze nshimire abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika nshimire injeniyeri lopes wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fatuma alemasi karara wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya karindwi hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze mugire wikendi nziza